ili ni ya Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo nk'aha mu gisagara abantu bajejwe iterambere ry'ibisagara urbanism babwirizwa gukorana cyane n'abajejwe ivy'isuku ari mu gisagara cyangwa mu gihugu hagati kugira ngo zirya nyubakwa batekanya zose zubakwa tugire tuti abantu barafise aho zokwituma uyo ni prosper muyuku arongoye igisata kijejwe isuku mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi tubafitiye n'amakuru kwirahira ejo kuwa kane rya perezida mushasha wa kongo felix chisekedi ku banyororo batatu barasiwe mu ibohero rya huye ahazwi nko ku karubanda mu rwanda no ku ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international risaba perezida mushasha wa kongo felix chisekedi kwihutira guhana abategetsi bakurikiranwa ku vyaha vyo gutyoza uburenganzira bwa muntu mari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi amakuru dufitiye baramutse fidele turayahera muri afurika igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika gitangaza ko cyagabye ibitero bibiri by'indege bishasha ku barwanyi ba al shababu ariko bagashikiriza ko batazongera gutangaza abarwanyi bafuye cyangwa ibyononekaye umuvugizi w'abasirikare ba amerika ku mugabane wa afurika avuga ko leta ya somaliya ari izoza irashikiriza ayo makuru y'ibitero amerika ivuga ko ibyo bitero by'indege byabaye ku munsi wa gatatu hafi y'igisagara ca jilibe mu ntara ya middle juba ahabereye ikindi gitero ku munsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu leta z'ubumwe za amerika zatangaje ko zagabye igitero gikomeye cyahitanye abarwanyi mirongo itanu na babiri ba al shababu leta z'ubumwe za amerika zarongereje akariro mu bitero by'indege kuri al shababu muri somaliya kuva perezida donald trump afatiye ubutegetsi bagavye ibitero mirongo ine n'indwi mu mwaka uheze bigamije kwirukana burundu uwo muhari w'iterabwoba mu bibanza wigaruriye muri ico gihugu ca somaliya leta z'ubumwe za amerika zategetse abakozi bayo badakenewe cyane kuva muri venezuela ariko ambasade yo ku murwa mukuru karakase yo izoguma yuguruye ibyo byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane ku munsi wa gatatu perezida wa venezuela nicolas maduro yavuze ko ahagaritse imigenderanire ya kidiplomasiya na leta z'ubumwe za amerika inyuma yaho donald trump atangarije ko amerika ishigikiye umukuru w'inama nshingamateka yuan guaido nka perezida w'imfatakibanza maduro yategetse abadiplomati ba amerika kuba bavuye mu gihugu ciwe mu masaha mirongo irindwi n'abiri naho umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire mike pompeo we yavuze ko maduro atagifise ububasha bwo gukora ivyo amerika ivuga ko iriko iratahukana abakozi badakenewe cyane ku mvo z'umutekano wabo kandi ko abanyamerika bakwiye kwiyumvira nabo kuva muri ico gihugu impari hagati y'amakungu ku wemerewe n'amategeko nka perezida wa venezuela zirakomeye kuva ejo kuwa kane ubushinwa n'uburusiya bashikirije ko bashigikiye leta ya maduro uburusiya bwagabishije amerika ko buzobandanya bushigikiye maduro no kutivanga mu burongozi bwa venezuela kuri iyo nkuru nyene ibihugu by'ubufaransa n'ubwongereza ejo kuwa kane byashigikiye bashikirije ko bishigikiye imyiyerekano y'abanyagihugu igamije gukura perezida Maduro ku butegetsi mu kuvuga ko atemewe n'amategeko perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron mu butumwa bwa Twitter ejo kuwa kane yashikirije ko ashigikiye ubutwari bw'abanyagihugu ibihumbi amajana muri Venezuela bariko baharanira ubwigenge bwabo umuryango umwe bwa Buraya busanzwe bwarafatiye ibihano Venezuela bo babaye barabangira gushigikira Amerika mu kwemeza Juan Guaido nka perezida w'imfata kibanza hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump avuga ko ashobora kwemera amasezerano yose ashobora n'iburiburi eh, kugurura iby'agateganyo imirimo ya leta mu gihe hobamwo n'igice gito cy'amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rubibe rwo mu mpanuka wa amerika ihana na mexique amaze imyaka ibiri aharanira Trump yabwiye abamenyesha makuru ari muri White House ejo kuwa kane ko igihugu gikwiye kubaka uruhome rubuza abicanyi abakora urudandazwa rw'abantu hamwe n'abagurisha ibiyobyabwenge kwinjira muri Amerika ejo kuwa kane sena ya Amerika yarananiwe kumvikana ku nteguro zibiri zitandukanye z'amategeko zateguwe n'imigambwe yose uko ari ibiri zari zigamije kugurura ibikorwa bya leta yashikirijwe n'abarepublikane yarimwo imiliyaridi zitanu z'amadolari zo kubaka uruhome mu gihe iyo abademokrate ata amafaranga y'uruhome yarimwo abakozi ba leta ibihumbi amajana umunani ntibahembwa abashiki ibihumbi amajana na mirongo ibiri nkenerwa bariko barakora badahembwa abandi bamwe bahisemo kuba bararondera utundi tuzi tubafasha kuriha amafagitire yo mu ngo zabo kuri wa gatanu naho kandi ntibahembwa umushahara w'izindi ndwi zibiri muri uku kwezi kubera abashingamateka batabashije kumvikana ejo ku munsi wa kane ibitoro byarongeye gucukurwa muri sudani y'ubumanuko inyuma y'imyaka itanu byarahagaze ku bw'intambara hagati y'abasirikare ba leta n'imihari iyirwanya awo daniel ciwange umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ricukura ibitoro ryegamiye leta avuga ko mu bice bimwe bimwe by'igihugu ibyo bikorwa byasubiye gutangura mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani inyuma y'aho abakozi basanuriye amahinguriro yasambuwe n'intambara avuga ko gushika ubu umwimbu ukiri ku bugunguru ibihumbi mirongo umunani ku munsi mirongo ibiri ku munsi kandi ko mu gihe urugomero rw'umuyagankuba rushasha rw'ijuba rwotangura gukora leta yoronka umwimbu tugunguru ibihumbi mirongo itandatu ku munsi mu mpera z'umwaka
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza muwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere muri congo aho perezida mushasha felix cisekedi yarahiriye imirimo yiwe ejo kuwa kane mugenzi wacu temistokle mutijima yaganiye n'abanyabukavu bari kubakurikirana ibirori byo kurahira kwa cisekedi
uko niko byari byifashe mu cyumba kinini ubona cyagenewe kwakira ibijyanye n'imyidagaduro aha mu mujyi wa bukavu ni icyumba gikoze mu buryo bwa etaje gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'igihumbi na magana atanu n'ibihumbi bibiri bicaye neza ariko cyakubise kiruzura abandi barebera hanze mu madirishya abenshi muri aba babonaga ko bambaye imyambaro igaragaza ibirango by'amashyaka ya UNC na UDPS yishyize hamwe agatanga bwana Tshisekedi w'umukandida buri uko ishusho ya perezida Tshisekedi yatambukaga kuri televiziyo cyangwa se ya Vital Kamerhe usanzwe ari umukuru wa UNC biyamiriraga icyarimwe kubera urwamo rwinshi rw'abari muri iki cyumba no kumva indahiro y'umukuru w'igihugu mushya ubwabyo ntibyari byoroshye perezida wari umaze kurahira yavugaga ijambo haje kuvuka ikibazo biba ngombwa ko iryo jambo rihagarara atarangije kuvuga ibi byarakaje abari muri iki cyumba ku buryo basohotse bivovota bamwe muri bo bavuga ko byaba ari amarozi bamuteze inyuma ariko yaje kugarukaho abo bose baremeza ko yari umunsi w'amateka ku gihugu cyabo kandi bizeye impinduka mu buzima bwacyo njye ndashima cyane rwose kuko ni ku nshuro ya mbere mu gihugu cyacu tubona abaperezida babiri bahererekanya ububasha ndashimira perezida ucyuye igihe uburyo yabyitwayemo ibi biratanga isura nziza ku isi yose bigahesha ishema igihugu twebwe rwose twanyuzwe cyane n'irahira rya perezida felix tshisekedi chirombo twizeye impinduka hari hashize igihe kinini twabayeho mu butegetsi bw'igitugu bwarambye burarambirana ariko ubu rwose turishimye kubona habaye ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ntabwo ibi twari tubyiteze twizeye ko ibintu bigiye kuba byiza kuko nawe ubwo azi uburyo twababaye igihe kinini kubw'ibyo twizeye ko uwo munyekongo agiye gusubirana uburenganzira bwe icyakora ibyo bamwiteze ni byinshi ku isonga ibikorwa remezo no kunoza imibereho myiza y'abaturage agomba kubaka imihanda ihuza repubulika iharanira demokarasi ya kongo yose agomba gukora ibishoboka abakozi bose ba leta bagahembwa neza urugero nk'abarimu bakwiye guhabwa umushahara ubavana ku kwezi ukabageza ku kundi agomba kurangiza ibibazo by'umutekano muke umuco wo kudahana ugacika ruswa n'ibisa nayo amafaranga ya leta agomba gukoreshwa mu nyungu z'igihugu n'abagituye ntiyijyanirwe na bamwe ibibazo byo kugarura umutekano mu gihugu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no gushyiraho uburyo buboneye bwo gukusanya imisoro yinjira mu isanduku ya leta biri mu by'uyu mukuru w'igihugu mushya yiyemeje gushyiramo ingufu nubwo mu irahira rye hari hatumiwe abakuru b'ibihugu bagera kuri cumi na barindwi biganjemo abo mu bihugu bya afurika umukuru w'igihugu umwe rukumbi niwe wahabonetse ari we perezida uhuru kenyatta wa kenya abandi bose bohereje ababahagararira muri uwo muhango bikaba byumvikana ko uyu mukuru w'igihugu mushya afite akazi katoroshye mu bijyanye n'imibanire n'amahanga na cyane ko byinshi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabanje gushidikanya ku itorwa rye temistokre mutijima ijwi ry'amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda mu ijoro ryashiriye ryo kuwa kane abanyororo batatu bararasiwe mu ibohero rya huye ahazwi nko ku karubanda umuvugizi w'urwego rw'amabohero mu rwanda sengabo hirari yabwiye ijwi rya amerika ko abo banyororo batorotse bifashishije imigozi ya supanet isanzwe ikoreshwa mu kwirinda imibu umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi afise inkuru y'idonido umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu rwanda bwana sengabo hirari yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko mu gihe cya saa tanu z'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aribwo muri gereza ya karubanda yubatse mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo abagororwa batatu barashwe nyuma yo gushaka gutoroka uyu muvugizi asobanura ko abo bagororwa bifashishije imigozi ya supanete babasha kurira igipangu sengabo avuga ko abacungagereza bagerageje kubuza abashaka gutoroka barasa hejuru ariko abandi bagakomeza umugambi bikaza kubaviramo kurasa kuraswa mu cyico bari bafite ibihano bitoya bashoboraga no kuzafungurwa vuba Eh, umwe yari afite igihano cy'imyaka icumi undi afite igihano cy'imyaka irindwi igihano cy'imyaka itatu bose ubu babiri ni abahuye undi ni uwa ruhango ariko babiri ikigaragara cya twabonye ni uko n'ubundi byari ubusubiracyaha si ubwa mbere bari bafunzwe ni abantu n'ubundi bigaragara yuko atari abantu bari ba- bafite imyifatire myiza haba muri gereza cyangwa se no hanze hari amakuru yavugaga ko ari abagororwa batanu atari batatu ubwo ntabwo ariyo ntabwo ariyo rwose abantu benshi bakunda kuvuga bati kuki abo bacungagereza batagerageza ku- kubabuza gutoroka ariko batabizi hari uguhamagara umuntu uti yewe nakubonye subirayo cyangwa hagarara byose turabikora I- i- iyo bigeze ku mu- ku- kuri levo y'aho umuntu ashobora kuba ya- yagusiga biba biba bikomeye biba bikomeye ntabwo ikiba kigambiriwe ari ukumwica nta nubwo ikiba kigambiriwe ari ukuvuga ngo ngo mukureho ahubwo ikiba kigambiriwe ni ukumugarura muri gereza ariko iyo byanze rero n'urupfu rushobora kubaho abaturage bagerageje gusobanura zimwe mu mpamvu bakeka ko zatumye abagororwa batoroka inyinshi bavuga ko zatewe n'inzara abagororwa bafite muri iki gihe kuko batagisurwa n'imiryango yabo nyuma y'aho gereza zihagarikiye urujya n'uruza rw'abantu kubera ikibazo cy'indwara y'iseru yadutse gutoroka nyine bamwe baravuga ko ari ukuba barafungiranywe burundu bakaba batagisohoka abandi bakavuga ko ari inzara mu kigo ubuzima ridanje aho kwicwa n'inzara twicwe n'isasu ngo visite barazihagaritse ibigori biri kuba bike nk'abazaga hanze ku makipe babasha kubona wenda ibyo kurya wenda babasha kubizamukana n'abandi bakaboneraho bashaka rero nabo kwigumura bakavuga ati aho kugira ngo twicwe n'inzara twapfa tuhuha umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu rwanda sengabo yemeza ko koko bahagaritse ibyo gusura abagororwa ariko nta kibazo cy'ibiribwa kiri muri gereza ya huye hari abandi baturage ariko basanga havuze amasasu menshi ku buryo batekereza ko umubare uvugwa w'abapfuye ushobora kuba urenga amasasu twayumvishe hagati ya saa tatu kugera na saa munani bari bakirasa twari twagize ubwoba ko twumvaga amasasu ari menshi tukavugira ngo ni ibibazo wenda cyangwa intambara igarutse ariko urumva ko amasasu menshi yavuze angana gutyo n'amakuru bari gutanga ngo ni abanyururu batatu bonyine bishwe urumva ko atari batatu batorotse gusa ushaka ko bahacitse benshi sengabo yabwira ijwi rya amerika ko amasasu yumvikanye ari menshi koko ariko amenshi yari agamije gutera ubwoba bashakaga gutoroka ngo bareke uwo mugambi ariko byaje kurangira bose barashwe uko ari batatu amakuru yavugaga ko abapfuye ari batanu uyu muvugizi w'amagereza mu rwanda yabihakanye abarashwe bose uko ari batatu imirambo yabo yajyanywe mu bitaro bya kaminuza i butare uyu muvugizi asobanura ko urwego rw'ubugenzacyaha rib rwahise rutangira iperereza urwego rw'amagereza mu rwanda rutangaza ko rugiye gutumaho imiryango ya ba nyakwigendera ngo bazaze gufata imirambo bashyingurwe mu cyubahiro musenga basobanura ko imiryango izabura gereza ngo izishingira gushyingura mu cyubahiro abo bagororwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc kuva ejo kuwa kane repubulika iharanira demokarasi ya kongo ifite umukuru w'igihugu mushasha ariwe felix cisekedi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international rimusaba kwihutira guhana abategetsi bakurikiranwa ku byaha byo gutyoza uburenganzira bwa muntu gukuraho igihano cy'urupfu no gukorana n'ibihugu bibanyi bya kongo kugira imigwi igwanya ubutegetsi y'abanyamahanga iri ku butaka bwa kongo yomogwe umushakashatsi ku bibazo bya kongo muri iryo shyirahamwe jean mobert senga mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yasobanuye ko habonetse ugushaka cisekedi yobishyika ko kuko biri mu byo yarwaniye imyaka myinshi ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneza ari nairobi muri kenya felix cisekedi kuva kuri uyu wa kane yahindutse umukuru w'igihugu wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo wagira gatanu ku itariki ya mirongo ibiri ku kwezi sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ihejeje kumwemeza cisekedi yavuze ko ari intsinzi y'abakongomani bose kandi yemanga ko azobatwarira bose turetse abo bakongomani abafite icyo bamwitezeko ni benshi harimo ishyirahamwe amnesty international jean robert senga umushakashatsi ku bibazo vya kongo muri iryo shyirahamwe yabisiguye mu kiganiro cihariye haye ijwi rya amerika il est important que les autorités soient attentives aux attentes de la population.
ni ngombwa ko abategetsi bumviriza ivyifuzo vy'abanyagihugu amnesty international ishigikiye ivyifuzo vy'abakongomani bifatiye ku mategeko nk'ukubahiza uburenganzira bwabo ukubakingira umutekano no guhindura imibereho yabo ariko kandi hari ikibazo c'umutekano igenwa ry'abagize leta yiwe hamwe n'intwazangabo rizokwerekana vy'ukuri ko ashaka gukingira umutekano w'abakongomani na cane cane abasivile bari mu turere turimwo intambara gukomeza umutekano bisigura kandi guhana intwazangabo ziregwa ivyaha vyo guhohotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara ni ikibazo kandi cega ibihugu vy'akarere bwaba uburundi nk'urugero habaye gutana mu mitwe mu ndwi ziheze muri kivu y'epfo hagati y'imigwi y'impande zitandukanye rwaba u rwanda canke ubuganda ivyo bihugu vyose bikeneye guhumurizwa ku mutekano wavyo security si ivyo vyonyene cisekedi yitezwe ko n'iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu Au cours des dernières années, on a tous été témoins de la restriction drastique de l'espace civique.
muri iyi myaka iheze twese turi ivyabona vy'agacinyizo n'intwaro y'umukazo abantu babujijwe gushikiriza iryo bagona ibinyamakuru birugarwa canke bibuzwa kuvuga amakuru amwamwe abanyamakuru batewe ubwoba canke barangazwa hari abafungiwe politike n'abahunze igihugu hari ingingo kanuni perezida na leta yiwe nshasha bategerezwa gufata kugira ngo abanyororo barekurwe uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe abanyamakuru bakore bidegemvya abahunze batahuke ikindi gihambaye ni ukureka abantu kugira imyiyerekano n'abatamwemera bakerekana akababaro kabo mu mahoro niyo nzira yonyene yo gusohora uwo mubabaro hatabaye ubugizi bwa nabi tumwiteze ko kandi gukuraho igihano co gupfa nubwo kitarashirwa mu ngiro kuva mu 2003 kiracari mu mategeko ya Kongo
congolais perezida mushasha wa kongo anahamagarirwa kandi gukora uko ashoboye kose kugira ngo ntihagire abandi bakongomani bahunga igihugu D'une part, il y a des personnes, plus ou moins 16 000, qui ont fui les violences intercommunautaires dans la région de Maindombe, dans l'ouest de la RDC. Ce sont des violences qui ont éclaté.
ku ruhande rumwe hari abantu n'imiburiburi ibihumbi cumi na bitandatu bahunze indyane hagati y'amoko mu karere ka maindombe mu burengero bwa kongo hari hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri onu yavuze ko abantu barenga amajana icenda bagandaguwe ico gihe hari n'abandi bagera ku bihumbi bine bahunze ubuseruko bwa kongo ibeni bakaba berekeje mu buganda batinya indyane z'inyuma y'amatora abo biyongera ku bihumbi n'ibihumbi vyahunze indyane mu myaka iheze ubu urugero rw'abahunga kubera amatora ntirwabaye runini nk'uko twabitinya ariko nta wosya bwose ko vyaheze haracara agashavu gafatiye ku matora aherutse kandi vyanafashe intera y'amacakubiri y'amoko abategetsi bashasha ataco bakoze dufise ubwoba ko biziyongera hakaba abandi bantu bahunga n'iyindi mibabaro Nous craignons que ça puisse créer d'autres déplacements de, de population et d'autres et d'autres souffrances.
amnesty international isaba kandi umukuru w'igihugu mushasha wa kongo kubahiriza ubwigenge bw'abakenyezi na cyane cyane mu kubaha ibyo bemererwa n'ibwizwa nshingiro harimo guhabwa n'imiburiburi ibice mirongo itatu ku ijana muri leta felix chisekedi yashikiriye ubutegetsi nyuma y'amatora yo kuwa mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze yateye impari nyinshi umwe mu bo bahiganwa martin fayuru yemeje ko ari we yatsinze ariko amajwi aribwa mugabo naho yitwaye muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibirego vyiwe ntivyemewe perezida agiye kuyobora kongo mu kiringo c'imyaka itanu n'umuhungu wa etiyene cisekedi azwi nk'umugwanyi ataruha yagwanije ubutegetsi bwa kongo kuva kuri mobutu gushika ku mpwemu ziwe za nyuma yarota gutwara kongo kugeza cikane ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'indwi i buruseli mu bubirigi n'ubu ikiziga ciwe kikaba kitari bwatahukanwa eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka musha muhire ikiganiro kira c'amagara y'abantu mu burundi cagarutse ijwi rya amerika rizoza rirabashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri ni guhera saa kumi na zibiri n'iminota cumi ku mugoroba turabararitse radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bakorera ahantu hakunda guhurira abantu benshi basaba ko hubakwa imisarani hafi yaho abo banyagihugu bavuga ko bihagarika aho babonye hose bagatinya ko bashobora kurwara indwara zivuye ku isuku nke mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi baremeza ko ico kibazo bakizi prosper muyuku ashinzwe ibijanye n'isuku muri ubwo bushikiranganji avuga ko ataco umuntu yo kwitwaza na kimwe cotuma yihagarika kw'ibarabara ariko agashima ko amategeko ajanye n'ibihano yemejwe n'inama nshingamateka inkuru y'idonido turayishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu burundi raymond zimana kuva kuri gardinor hahoze igituro c'imiduga yunguruza abantu n'ibintu mw'ibarabara bujumbura bugarama kubandanya kw'ibarabara ryitiriwe wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo ni akazu ka sugumwe rusange kaharangwa icibonekeza n'ibibanza abarengana bihagarikamwo munsi y'ibiti canke mu dushamba hamwe hamwe hanoze n'inzira abo twahasanze bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bifashisha ivyo bibanza kubera atahandi bari buronke buri uko twogira niyo dupfa aho tugiye kubera ko tubona ubwo buzu bwa sugumwe nyene atabusanzwe buhari yabaho bwari buhari nyene tugenda turagenda mubwo nyene no kubera atabuhari nta kundi twobigenza nk'ahantu baza nko kwituma kwihagarika ugasanga kubera atabuzu bwa sugumwe buhegereye ugasanga nk'ahantu abamama nibo babikunda baturagiramwo vyose eka no kwibarabara bujumbura jenda uvuye ku cibuso c'umusirikare atamenyekanye ugana zone musaga naho nyene nta kazu ka sugumwe rusange na kamwe uhabona abahaca basaba abajejwe intwaro kugira ico bakoze kugira indwara zivuye ku isuku rike ntizishinga imizi mu gisagara ca bujumbura bakaraba ku mabarabarabara baza barahashyira ubuzu bwa sugumwe naho kwihagarika kugira indwara y'amacinya na korera igabanuka nk'ubu ubonye imvura irimo iragwa ya mbobi ikega iza mu nzuzi mu nzuzi abantu be baragenda bakazikarambamwo ndetse no kuzogamwo bakazogamo mu bisanzwe ahantu kw'ibarabara hose cyangwa ahantu hose hahurira abantu hategerezwa kuba hari akazu ka sugumwe je numva ari abajejwe intwaro ko bafadikanya n'abajejwe amagara y'abantu abaganga kugira bashobore kuraba ahantu hahurira abantu benshi hose habe hari ubuzu bwa sugumwe mu gisagara hagati naho naho nyene hari ubukene bw'utuzu twa sugumwe rusange ku gituro co kuri Saint Michel gihagararamwo imiduga yunguruza abantu ibajana mu buraruko bw'igisagara hoho ubwo buzu bwa sugumwe buriho abakorera aho bemeza ko bafitiye akamaro kanini byari biriho twarahangayika cyane turondera ahantu twokwituma ahantu dushobora kwihagarika tukabura Eh, bisa nk'ibyakemutse kubera kera naho dufungurira abasanga hari imyanda hameze nabi ubu nta mwanda dufise bakubonye wihagarikije n'ahantu vrema uracigwa amande kuko baratubwiriye twarete mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza c'indwara ya sida baremeza ko uburundi bukiri inyuma mu bijanye no kubaka ubuzu bwa sugumwe rusange prosper muyuka arongoye igisata kijejwe isuku muri ubwo bushikiranganje akavuga ariko ko ibiba vyose bijanye n'isuku rike atari kubera ubwo bukene ahatanga akarorero k'ibikorerwa muri komine buyenzi bishobora gutera indwara abanyagihugu aha mu buyenzi abantu baracituma mu masashe bagaca bagenda guta mu miserege ubujye miserege yari gutwara amazi y'imvura ubisigaye itwara amazirantuki y'abantu binuka umunuko ucura murumva ko bihumanya ikirere bigumanya aho tubaye ijya minuko ituma byica ibihimba by'umubiri bituma umuntu amenya ko ibintu bimota no kubinuka nuko bituma bandukirwa n'inzoka zo mu nda canke ingwara zo gucibwamwo kandi uno munsi ziri mu bihanze amagara y'abenegihugu na cane cane abana batarakwiza imyaka itanu nayo ku bijanye n'abihagarika ku mabarabara uyarongoye igisata c'isuku yemeza ko biva ku ndero bafise mu bijanye n'isuku agasaba igisata kijejwe iterambere ry'ibisagara gukorana neza n'igisata arongoye nico gituma dukeneye ko nk'aha mu gisagara abantu bajejwe iterambere ry'ibisagara urbanism babwiza gukorana cyane n'abajejwe ivy'isuku ari mu gisagara cyangwa mu gihugu hagati kugira ngo zirya nyubakwa batekanya zose zubakwa tugire tuti abantu bafise aho zo kwituma itegeko rigenga isuku ryemejwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka naho ritaraterwa ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rivuga ko mu bisagara canke ahahurira abantu benshi hubakwa utuzu twa sugumwe ku metero amajana atanu atanu iryo tegeko ritegekanya guhanisha ihadabu iva ku bihumbi icumi gushika ku bihumbi mirongo itanu kuwihagaritse aho ariho hose hamwe n'ibihumbi ijana gushika ku muriyoni w'amafaranga y'amarundi kuwagiriwe n'icaha co guta imyanda mu kibanza kitayigenewe i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.